iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na oriyani itanga ishaka ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga murisanga y'uyu munsi tugiye kuganira ku ndwara yitswe indwara yo mu kigo indwara ya fistula nk'uko bisanzwe rero murashobora kujya ku rubuga rwacu rwa facebook mugashikiriza ibibazo n'ibyiyumviro na nimero zanyu cyane cyane kugira ngo tubahamagare muterere mu kiganiro aderesi yacu ni radiyo yacu voa kuri facebook turi kuri radiyo yacu voa aho mushobora gutanga nimero zanyu mugaterera ikaze neza mwese
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika nk'uko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga muri kumwe na oriyani itanga ishaka mbega wari uzi ko hariho indwara ikomeye cyane abakenyezi bagwara idakunze kuvugwa ibyo bituma bakumirwa gushikaho bikumira nabo nyine bakava no mu ngo zabo birukanywe canke bahunze uko gukumirwa imwe muri izo ndwara ni iyizwi nk'indwara yo mu kigo mu gifaransa yitwa fistula mu gihe rero amakungu agira atangure ku kwezi kwa gatatu kwahariwe abakenyezi ku isi abaganga batanguye guhimiriza abantu kwibuka kubungabunga amagara yabo harimwo no kumenyekanisha indwara zabo zitamenyerewe muri aka kanya rero mu kiganiro muri sanga tugiye kuganira na muganga jean de dieu manirambona umuyobozi mukuru w'ikigo urumuri center mu ntara ya gitega mu burundi muganga manirambona akaba ari n'umwe mu baganga bake cyane mu gihugu cy'u burundi bavura iyo ndwara yo mu kigo kaze neza rero nk'uko bisanzwe turabararitse mushikiriza ibibazo mushikiriza ibyiyumviro nk'uko bisanzwe tubibutse urubuga rwacu rwa facebook aho mukunze kubikora ni radiyo yacu voa radiyo yacu voa niho dushobora kubona amanimero yanyu tukabahamagara mugaterera tutarinze rero kurandira reka twakire umuganga mu kiganiro hama muri kino kiganiro turize naho nyine kuza kuronka akaryo ko kuvugana n'umwe mu bakenyezi bahuye n'icyo kibazo cy'indwara tugiye kuganira aduha intahe yiwe ubuhamya bwiwe ku byamushikiye kumbure n'impanuro ashobora gushikiriza bagenzi biwe reka rero twakire muganga jean de dieu manirambona ikaze neza ku ijwi rya amerika mu kiganiro murisanga
ego murakoze cyane okiyane ndabaramukije ego murakoze namwe gufata akanya ko kutuganiriza kuri iyi ndwara cyane cyane nk'umuhinga muri iyi ndwara mu baganga bake mu gihugu twumva bariko barayikorera ko mukorera kuri icyo kigo urumuri senta rusanzwe icyo kigo gisanzwe gishimika ahanini kuri iyi ndwara nyine muganga banza mutubwire ku batayizi na gato iyi ndwara kumbure barayumvise indwara yo mu kigo bakabyumva gutyo gusa ariko batazi neza ngo ni indwara nki biba byagenze gute kugira ngo uwo mukenyezi aronke iyo ndwara yita ngo ni indwara yo mu kigo
ego murakoze cyane kuba mumpaye aka kanya kugira ngo tuyage ibyerekeye iyi ndwara yo mu kigo indwara yo mu kigo ahanini ndetse mu majambo make twavuga yuko ari ingaruka mbi ingaruka mbi zishyika igihe umukenyezi aba ari aribaruka ahanini ni indwara ishyikira abakenyezi eh, mu gihe baba bariko baribaruka hama eh, akaba ari intoboro novuga ntidasanzwe iba eh, hagati y'uruhago murabitunga burya amajambo amwe amwe y'ikirundi aragoye amenyerewe cyane ariko uruhago ni kuvuga kajya gasaho kabika umukoyo ariko bita begifaransa iyo none byayo hagati y'ako gasaho eh, n'igisabo igisabo ni kuvuga eh, igi- igihimba kirondoka cy'umukenyezi aricyo bita vaje mu gifaransa ubu ni ubwoko bwa mbere iyo ntoboro irashobora no kujya eh, hagati y'urusogi urusogi rukuru aribyo bita reto mu gifaransa Eh, rero ikajya hagati y'ubwo rusogi n'igisabo ahanini eh, twavuga ko ari ubwo bwoko bubiri bukunda gushika naho umuntu ashobora kubugwarira rimwe aga- akagwara ubwo bwa mbere twavuze n'ubwo bwa kabiri twavuze Eh, ibimenyetso nyamukuru rero bica biba ni- bivanye n'ubwo bwoko bw'iyo ndwara nu- ni uko ahanini eh, benshi barajojota ara- byita yuko ari ukujojota uwigo yarajojota umukoyo Mhm.
eh, ntashobore kwihangana cyangwa kuyifata Mm.
icyo gihe abafite ya ndwara ya mbere yo twita fisire ihojenitari Mhm.
Eh, ikindi kimenyetso nyamukuru bakunda kugira ni iki cy'uko amazirantoke aca mu gihimba kirondoka eh, ntashobore muri icyo gihe naho nyine ntashobora kwihangana cyangwa ngo yifate Mhm.
Eh, ahanini eh, ni ibyo bimenyetso eh, kiretse yuko naho nyine eh, nyamu- ah, ibimenyetso nyamukuru ni ibyo ariko dushobora no kuronka n'ibindi bimenyetso nk'igihe eh, iyo ntoboro iri hejuru cyane eh, ni ukuvuga igihe irihuza nk'igitereko Mhm.
n'ubuhago icyo gihe hari icyo bita syndrome de Youssouf Mhm.
iyo syndrome ni uko uh, uh, urwaye iyo ndwara ntabona umukoyo u- u- usohoka ariko kenshi igihe aba agiye mu butinyanka mu kwezi niho aca abona yuko uh, uh, yi- uh, umwanda muto uzamo amaraso Mm.
kuvuga yuko uh, uh, agiye mu butinyanka akaza ara- ara- arabibona mu- mu mukoyo Mm.
mba nicyo cyose ikimenyetso cyerekana yuko umwa- umukenyezi aba afite iyo ndwara yo mu kigo ahanini ibimenyetso ni ibyo Mhm. Mhm.
eh, ego muganga wabivuze neza no mu ntango uti mu by'ukuri iyi ni indwara iva ku ngaruka mbi z'ukuntu umuntu aba yibarutse ugasanga ah, ah, ibintu ntibyagenze neza hariho ukuntu ah, afise gukenera gu- guko- gushonwa akenera kuvugwa nyuma yo kwibaruka bisigura yuko ibishikira cyane aba aba abakenyezi ba- bafise imbanyi ah, none kugira ngo bibe biba byagenze gute uyu mukenyezi umukenyezi uwo ari we wese birashobora kumushikira canke hariho abakenyezi bishikira cane haba ari kumbure ku myaka yabo bavyariye ko canke ah, ku, ku bunini canke ubuto bwabo bw'umubiri wabo ah, biba bimeze gute cane cane
ego eh, si bose si bose ba- ba- bafatwa kenshi n'iyo ndwara ariko hariho eh, indwi imwe imwe usanga ibangamiwe cyane n'iyo ndwara yo mu kigo aha twavuga eh, nk'aba eh, nk'abakiri bato abadomo abi- abibaruka bakiri bato na cyane cyane batarashikana imyaka cumi n'umunani Mhm, Eh, nk'abakenyezi kenshi bugarijwe n'ubukene ego abo kenshi irabakarira Eh, nayo ibyo ni abakiri bato burya n'aba- n'abakenyezi ba- ba- bibarutse imyaka ba- bariko baregereza imyaka myinshi cyangwa bariko barashikana imyaka myinshi dufate irenga nka mirongo itatu n'itanu mhm, n'abongere usanga bakarira Eh, hama hariho n'ibindi tuba- twamaze kubona yuko bituma eh, abakenyezi babifite akenshi n'iyo ndwara ni nk'umukenyezi usanga nk'uburebure ah, atarenza nk'imetero imwe n'igice Mm.
canke eh, abakenyezi eh, bakibarukira bwa mbere Eh, donc, ah, ego Mhm.
hama nk'abakenyezi bakibarukira kwa muganga nk'aba ba- bibarukira mu- mu hira canke mu nzira Mhm.
bose kenshi usanga ari imigwi ahanini twama tubona yuko ariyo ibangamiwe kuruta Mm.
navuga n'abandi usanga kenshi baba ba- bagira inda zo kutavanako Mm.
nk'abaguma babyara iyo twitanga abana nkayekana ugasanga abyaye munsi y'imyaka ibiri
Mhm.
eh, canke eh, nk'ababyara kenshi umva hari ababwira inda z'urutavana ko n'abandi usanga babyara kenshi ugasanga nk'umu- nk'umuntu afise- amaze kuyibaruka inshuro zirenga zitanu abo bose usanga ari imigwi ahanini ibangamiwe n'iyo ndwara Mhm. murakoze cyane birumvikana ngerageje gusubiramo kumbure mwavuze muti umuntu abyarira muhira arafise gushobora kum- ibi birashobora kumushikira kugira indwara yo mu kigo umuntu abyara kenshi inshuro nyinshi usanga kumbura igitereko kitarakomera neza canke ibihimba bitarakomera neza ariko agasubira agasama agasubira akavyara akaguma avyara navyo nyene birashika Ah, birumvikana ko ivyo vyose bishobora gutuma umukenyezi agira ico kibazo ca fistula Ah, ego um, ku murongo wa telefone ndabona abanywanyi b'ijwi rya amerika ndabwiye ko batangiye guhamagara barafise ibibazo n'ivyiyumviro Ah, kumure tubanze tuje kuri umwe muri bo hanyuma turagaruka tubaze ibindi bibazo twongere tunaganire Eh, n'umwe mu bakenyezi muri kumwe ngaho kuri urumuri center ah, yashikiwe n'ico kibazo ariko aritabwaho eh, n'ikigo canyu Eh, reka nje ku murongo wa telefone nakire uwitwa niyitanga simon amahoro neza simon
amahoro amahoro nawe uraho urakomeye
ndaho ndakomeye namwe ndizera ko muri amahoro turashima turashima ikibazo cyangwa icyiyumviro kuri muganga
Mm. Ah, none muganga ndagira ngo a- atu wenda atumare impungenge ku ku muntu wabyariye mu rugo kubera impamvu imwe cyangwa indi Ah, ashobora wenda gufatwa n'imise Mhm, mu buryo adateguye atari atari yiteguye uwo munsi atabizi kuko ngo bijya bitungurana mhm, ese a- nawe a- asanzwe ari umuntu mukuru birashoboka ko ashobora kugira ingaruka za- zo kuba yarwara fisitire kubera iyo mpamvu urumva ko impamvu atagizemo uruhare birashoboka ko nawe ashobora kurwara fisitire hanyuma anambwire ku muntu warwaye fisitire ku nshuro wenda tuvuge wenda yat- yatwaye inda a- ya- yasamye akiri muto mhm.
atarageza imyaka y'ubukure ese u- u- uwasamye wese aki- atarageza imyaka y'ubukure buri gihe aba afite eh, haba hari amahirwe menshi nimba sinzi niba nabyita amahirwe cyangwa ku- biba biri ku rugero runini ko ashobora ku- ku- ku- kuba yaharwarira fesitire cyangwa biterwa ah, nk'uko yari atangiye kubivuga ati ku muntu ufite wenda metero ne- ne- numvaga hari ibipimo avuze Mhm, bi- birashoboka ko ushobora kubyara udafi- utujuje imyaka ukabyara neza ariko ambwire imyaka irakonta cyane ku buryo wabyara wenda ufite ah, cumi n'itanu ugasanga uhita ukuriramo fisire ambwire kuri ibyo ngibyo hanyuma ikindi kibazo ngira ngo ambwireho mhm, ambwire ese kuba umuntu arwaye fisire wenda ah, yagize izo izo izo ngaruka a- a- arayirwaye iyo uyirwaye ukazayikira kuko numva bayibaga baribaga mhm, ukazayikira bigenda bite ushobora kongera kubyara nta kibazo cyangwa ah, bishobora kuguha- kuguteza ubumuga buhoraho mhm.
usho- ushobora kuzongera ukabyara nyuma nyuma yo gukira nyuma yo kubaga ukabyara guteza ubumuga ku buryo ah, kubyara byahita bihagarikira aho ngaho Ni ibibazo byiza cyane simon urakoze cyane ego eh, muganga arakwishura mu Mhm, kanya murakoze.
Eh, reka mbanze nakire miti eh, ku murongo wa telefone nawe nyine hama muganga bishiriye icyarimwe miti turi kumwe
yego ndabumva amahoro cyane
ni ukuri n'amahoro twashima uhoraho ni byiza aduga ku ijambo
nkabanza ndamutse ubutumire Mhm,
none ko iyo ndwara yo mu kigo ahanini ariko ntabwo bamwifata cyane cyane abantu bya mu kubibaruka byarinze kugorana nta ku muntu yibarutse neza ntibishobora kumufata mu nyuma apure nk'ubu yaraze hagahera nk'amezi nk'atanu atatu ane akazaza kubona iyo ngaruka yabyo mu nyuma nk'iyo ndwara ikamufata mu nyuma kandi yibarutse neza ubwo mu nyuma akazoza abibona umuntu umuntu amenya ryari ko iyo ndwara atariyo atari zivuge igihe n'igihe kingana iki umuntu yokwiremesha ahejeje yarabyaye yokwiremesha ko iyo ndwara itamufashe iyo biharura haciye igihe kingana iki cyane baranavuga yuko ko umuntu yibarutse tuvuge nk'abana nk'umuntu yibarutse ataragera nk'aba bana b'abakobwa bibaruka bakiri bato bikunda kubafata cyane rero nk'umukecuru w'imyaka hafi ariko aragereza guca inzara nko ku rubyaro rwa cumi rw'umunani iyo ndwara nawe irashobora kumufata urazi ko mu burundi tutabumviriza kuri fm nagomba yuko iyo nyishyura nk'ibyumba ku telefone
yego cyane yego cyane guma ku murongo hariho abatwumva n'abatatwumva mu bice bitandukanye n'ibyo ibi ni ibibazo byiza cyane kandi biri ko biva ku bagabo n'imisore bifuza kumenya iyi ndwara y'abakenyezi twizere yuko n'abakenyezi bashobora guhamagara nabo nyine bakabaza ibibazo byabo ariko ni ibibazo byiza cyane reka duhereye muganga ku kibazo cya simo cyerekeye ah, imyaka mike yavuze ati kumbure na, na miti yakigaruye ko ati imyaka mike y'uwo mwigeme y'uwo mukobwa aba yabyaye akiri muto bira- yewe yavuze ati birakonta cyane mbega birashika cyane kuri bo kugira ngo bumve niba iki kibazo gihambaye cyane ku bakiri bato abigeme bajyara hataragira cyane
ego arakoze eh, ikibazo cy'imyaka nk'uko eh, nari nagituze ni iki- eh, ni ikibazo novuga nti gikomeye cyane kubera yuko aba n'ibiharuro dufise ngaha biratwereka yuko hari aba abakenyezi cyangwa abigeme ba- barwaye iyo ndwara yabafashe kubera bari mu myaka mikeya ni ukuvuga dufate nk'akarorero kuva ku myaka nka cumi kuva cumi n'itanu gushyira kuri mirongo ibiri n'ine turafite ibice bishika cumi na bitandatu ku ijana birwariye ngaha Eh, hama n'ubushakashatsi bumaze gukorwa burerekana cyane negose yuko igihe umu- umu- umwigeme agiye kubaka urugo akiri muto canke agatwara inda akiri muto kuko nabivuze dufatira ku myaka cumi n'umunani Eh, imbere atarashikanya imyaka cumi n'umunani nivyo ababangamiwe cyane no ku no gushobora gufatwa n'iyo ndwara igihe aba ariko arigaruka
ego birumvikana ko ah, si n'indwara kumbure ko dukunze kuvuga ngo ni indwara ariko ni ni- ni izo co twakwita kondisiyo canke izo ngaruka zo kuvyara hat- ah, utara utarakura cane mu gitereko cawe canke mu bihimba vy'irondoko ugasanga ntibigenze neza mu kwibaruka Ah, kumbura uraza no kugaruka kutubwira n'iyo umuntu avyaye umwana aremereye cane navyo nyene bira- biragira ingaruka kumbure hamwe ikibazo ca kabiri yavuze ati bajya bavyarira muhira Ah, bo bo biba byagenze gute kugira ngo bibe mbega nuko nyine kuvyazwa nabi canke nuko bi- biba byagenze gute arashaka kongera kumenya cane cane ku bavyarira muhira ni ngo ni kubera iki
kubyarira muhira wumva kandi ko byumvikana yuko atabuvuzi bavuga nti bwiza baba bariko bararonka kuko ahanini usanga bariko bakirwa n'aba- n'abantu batafite ubumenyi bukwiye mu kwakira aba- aba- aba- abakenyezi muri icyo gihe rero eh, ashobora kubyara ni ukuvuga nti aka nabe nk'uko bivuze kandi ati nk'umuntu afite nk'umwana afite ibiro byinshi wowe banamenya bati mbega umwana ari mu nda nini umwana afite ibiro bingana gute gute hama ugasanga kiramubyara uwo mwana kubera ari- aba ari na munini ugasanga kurya aba ariko aca eh, mu nzira yiwe aba- avuka ugasanga ara- ara- arakomerekeje mama wiwe eh, ku buryo iyo ndwara ataya ikindi nacyo navuga kuri aba bantu bibarukira muhira ni ukuri uwabagize ikibazo yavuze ati hari igihe n'ukuri bishika ugasanga byakunze yuko ajya kwa muganga cyangwa ku ivuriro rimwegere ni ukuri twaba twahirira abantu bati duti babanyi umukenyezi akikanumbarani umbere kwa muganga ivuriro riregereye bamukurikirane bamubwire ibipimo nibo bashobora no kuvuga bati wewe turabona yuko ushobora utazobyara neza uzobyara uzobyarira ku bitaro aho rero akaba abizi hakiri kare buryo nawe nyine yitegura hakiri kare aha rero tugahimiriza yuko umucuruzi yaba afite imbaraga yo kwitwararika akigora ibisebe bya mbere bikiza akajya kubyarira ku bitaro cyangwa ku ivuriro riregereye niho bashobora kumukurikirana neza
ego hama tubandanye kuri bijya bindi vya miti uh, inyuma yo kuvyara ati mbega niki- ni ikiringo kingana gute kugira ngo umenye yuko ico kibazo kitaza kuba canke ko kitabaye uriko uribaruka utagize kumbure gutabuka ahatariho eh, ni ryari uvuga uti ico ico kibazo ntaco nkifise nta fesitora nkifise urindira iminsi ingahe canke indwi zingahe kugira uvuga uti bimeze neza hariya
yego eh, hari n'ibyo dukunda gushingiriza abakenyezi cyane cyane igihe baba bahejeje kwibaruka turabashyikiriza yuko inyuma bahejeje kwibaruka bategereza kujya ku ivuriro cyangwa ku- ku bitaro bibegereye baga- bagasuzumwa ibyo rero bitegereza gukorwa eh, eh, mu minsi itarenga cumi ahejeje kwibaruka ibyo rero ni ngombwa kuko eh, ku ivuriro bo bashobora no gupima iyo ndwara yo mu kigo hama, eh, kuko kandi inamenyekanye hakiri kare eh, novuga ni nko mu ndwi nka zitatu eh, umucuruzi yibarutse aho birashobora no gukira ikavurwa umucuruzi akarinze no gukorwa Eh, kumenya rero ati mbega ko nibarutse ntabwo ndwara nibaze yuko ari biga ni kare kare agiheza kuyibaza ngo nahise yiga yotegerezwa kujya kwa muganga ibyo bita compensation post natal bagasuzuma baka- bakamubwira yuko atayo ndwara arwaye Eh, ahanini eh, mu minsi mikeyi mikeyi nyuma yo kubyara ashobora kumenya yuko atazirwara iyo ndwara
Mm. urakoze cyane Ah, kumbure eh, uravuze yuko ah, ashobora kumenya nko mu ndwi zita canke- ah, ashobora kumenya ubuno nyene mu minsi mikenya yuko ayifise cyangwa atayifise Ah, hari n'igihe abaganga ba, bahanura ah, umugabo n'umugore ku- kubanza kubangira ku mibonano mpuzabitsina ico naco nyene coba gifisemo uruhara kumbure ku- kugira ngo umukenyezi ntahave agira ico kibazo navyo nyene birimo mu vyo mubahanura canke birafise isano
Eh, icyo kibazo nogushyira ku wundi ya ya- ya- ya- yanabagira ati mbega inyuma nk'abamaze kurwara iyo ndwara inyuma ya- yo gukorwa bigenda gute ariko kubifata mu nyigwi ibiri ku batararwara iyo ndwara n'abamaze kurwara iyo ndwara abatararwara iyo ndwara twavuze yuko kenshi harira abantu eh, eh, babyara intarekani kuvuga akaguma abya- yibaruka eh, munsi y'imyaka ibiri aho rero ashobora ku- ku- ku- gutwara ashobora kurwara iyo ndwara nacyo gituma kenshi eh, mu bisata bijejwe eh, gukurikirana ubuzima bw'aba- bw'abakenyezi hariho impanuro ba- bahabwa kugira ngo batandukanye imbyaro ntibashoke bibaruka eh, bagiheza ku ntashoke ba- basangira bagiheza kwibaruka amakuru Ba- ba- iyo twakoze rero ubu tubafata ku rundi rwego kuko bo bafite utundi tuntu tuba bahanura aho bo bashobora no kumara dufata yuko bategereza kumara imyaka ibiri batarasubira gutwara gutwara inda hanyuma bakamara amezi arenga atandatu umuhinzi udasubiye kubonana n'umu- n'umu- n'umugabo wiwe Mm. murakoze cyane niba ndabyumvise neza uvuze ati amezi atandatu mu gihe baba bafise icyo kibazo cya fistula
twitebye ku mezi atandatu ni ukuvuga ape twamaze kubagira opera twamaze kubakora cyangwa twamaze kubavura eh, turabahanura yuko amezi atandatu ahera eh, badasubiye kurangura amabanga yabo Mm. ikintu kitoroshe ikintu kitoroshe kuri bamwe bamwe reka twakire undi munywanyi w'ijwi rya amerika hanyuma tuce tuzana ku murongo wa telefone umukenyezi niyo dusenga eveline nawe nyine atubwire ingene vyamugendeye akibazo ciwe ingene cifashe uko muriko muramuvura ah, muri aka kanya nyene reka nakire idirisa bakungu amahoro cane
mwiriwe neza uraho urakomeye mwiriwe ne- yego ni ukuvu- eh, mpereye hano i kigali mu rwanda Mhm.
eh, ni ukuvuga ngo nishimiye kuba mumpaye ijambo muri aka kanya Mhm.
kandi nkaza ndagushimira umuganga watuzaniye ni byiza cyane ni ukuvuga ko ibi- iyo iyo nsanganyamatsiko wa- ubu- muriho ni nziza cyane ni ukuvuga ngo turasaba ubukangurambaga cyane kuri fesitire fesitire ku rubyiruko ibabaza urubyiruko kwe- benshi cyane ngarutse kuri fesitire ndika- ndisabira abana bakiga bakiri urubyiruko bak- nibi- ntibakajye bishora mu bintu byo gusambana ba- bagendere ku mategeko nyine y'ababyeyi bubaha ababyeyi bubahe abakuru ni ukuvuga ngo biratubabaza cyane iyo tubonye umwana ukiri muto cyangwa umwangavu agi- yishoye mu ngeso mbi z'ubusambanyi kandi atari ngombwa ntabwo ari byiza birasaba twebwe ababyeyi twebwe ababyeyi n'abantu bose bakuru guha guha akaruriro b'abana bakiri bato bakiri bato bakiga mu mashuri urabona iyo barwaye iriya ndwara ibasubiza inyuma cyane kandi kandi n'abantu n'abaturanyi n'abantu bose bakabinuba ndisabira umuntu wese wa- wagize icyo kibazo bareke kumwinuba hari- hari ababinuba mu miryango hari- ntashobora no kujya muri bisi ntashobora no kujya kureba basiketi cyangwa umupira Tu- tuvuge turasho- nda- ndabi- ndakwisabira nawe munyamakuru cyangwa muganga nyine kubera ko duhura n'abantu benshi cyangwa abayobozi nyine duhaguruke twese nyine abanyafurika duhaguruke twese abantu bakuru eh, kugira ngo nyine duhe a- agaciro abangavu kubera abangavu iriya ndwara iri- ba- i- i- iba- ibateza ikibazo gikomeye abantu bakabanga kandi na- bat- bata- ba- batarabigizemo uruhare rukomeye uruhare ruba rukomeye ni uko baba baba barishoye mu- mu- mu- mu gusambana i- nta gahunda kandi batari banakura ndisabira ngo n'abakuru n'abantu bakuru ba- bafata abana bakiri batoya babakura mu mashuri leta zose zo muri afurika re- n'abantu bose nyine barebera agaciro k'abana tukatura ababyeyi nyine wowe nawe mubyeyi ntabwo byagushimisha ubonye mu mwana wawe nyine mu myaka cumi ni- cumi n'itanu cumi n'itandatu yarwaye kiriya kibazo Kugi- ni ikibazo gikomeye cyane nisabira leta zose zose zo muri afurika ba- bakoresha ibishoboka byose turwanye icyo- i- turwanye ibyo bintu kandi nka- nkisabira na muganga as- aduhe inama nziza no mu mashuri ndamwisabira ko bajya bajya mu mashuri cyane cyane cyane muri za segonderi kubera ngo biriyo cyane eh, yaba ino mu rwanda cyangwa i burundi cyangwa i bugande cyangwa kenya afurika hose zirahari ni uko mutabasha kumenya hirya no hino muri afurika hari i- itumanaho ritari ryagera ahantu henshi ni ukuvuga ngo birababaje cyane cyane Ah, ibyo tubona ni bikeya ni ukuvuga ngo iriya ndwara iraka- imeze nabi imeze nabi ku bana bacu imeze nabi no ku bantu bakuru bamwe na bamwe ndisabira muganga aduhe aduhe inama zifatika aho inama zifatika ku babyeyi atanga inama inama ku bana bari mu ishuri muri za segonderi kubera iyo iyo iyo arwaye sipesive ibakura mu ishuri cyane byari umwana nzi ba- ya- i- bakundanye n'umwana mugenzi we bigera bigera ahantu arayigwara Mm.
abantu baramwinuba ubu ngubu ubwa mbere baramubaze ubwa asigaye kuzagenda bongere bamukorere ubwa kabiri Mm.
ndamwibariza ngo zirarandevu Mhm.
ba- barebye ukuntu nyine ba- ba- bajya babavura randevu i- kubera abantu ni benshi Mm.
abana abangavu ba- bafite icyo kibazo ni benshi pe Mhm.
ndisabira ngo i- aba- abaganga ba- begere leta begere bashake imfashanyo yaba y'aho ngaho mu gihugu cyangwa hanze cyangwa abaterankunga kubera ngo ngewe ngewe ngewe muri aka kanya ukuntu aho mpagaze ubu ngubu ngewe ngewe ndashaka ko abangavu koko tuba- tubabaho hafi urumva kandi noneho bisabira ko eh, muganga atabarize bari abana bafite bafite kiriya kibazo Mhm.
ibaze kurwara iriya ndwara noneho ukarenzaho ukarenzaho n'abantu bakakwanga bakatwinuba Mm.
urumva ko nta ubuntu ntabwo aba ari umuntu nyine Mhm.
ntabwo aba ari umuntu bihagije kandi nkamwi- mwisabira na za leta zose barusheho gukaza ibihano ibihano ku- ku muntu wakoze ikosa ririya bajye bamuhana bi- byihanukiriye kubera natwe nyine twebwe turi ababyeyi twebwe n'iyo umwana agiye ku ishuri ni- ni- niyo ari mu nzira cyangwa kugera mu rugo tu- i- iyo tumubonye turaruhuka Mbese kubera ngo ibyo ahuze biragoranye urabona hari iterambere ryinshi ukabona umwana nyine ntabwo ushobora kukumva uri umu- iyo uri umuvandimwe we cyangwa undi muntu mukuru ntabwo yakumva bitewe n'isi n'isi turimo turageramo Urakoze Bisabira cyane.
urubyiruko urakoze basubire- ego basubire basubire, Mm.
eh, birumvikana bazi- cyane idirisa i- i- i- impanuro ahanini cyane cyane ushimitse ko n'abo bana bakiri bato babigeme ba- bibaruka bakagira ibyo bibazo cyane rwose muganga kumbura aza kukigaruka ko icyo kijyanye n'iyi fisitira ishikira abana bakiri bato iyo bibarutse bakagira ibibazo wanagarutse kandi no ku bijyanye no gukumirwa nacyo nyine ah, bagituze habe insanganyamatsiko nk'uko bivuze u- u- kumenyekanisha izi ndwara abantu bareke gukumira abakenyezi bayizifise reka ngaruke rero ku batumire bacu mpakanya uwundi umukenyezi yafashe akanya kugira ngo nawe nyine atuganirize ni niyo dusenga eveline akaba ari karavurirwa kuri icyo kigo urumuri center ngaho igitega mu ntara ya gitega Ah, kazi neza eveline
yego uraho urakomeye
nda- ndakomeye rwose Mm, ni byiza cyane ni byiza cyane ego natwe turashima turashima hanyuma utwibwire gato muri make eveline tubwire imyaka yawe ah, n'iki kibazo cyagushikiye byagenze gute eh, byabaye ari ukubera iki mbega wabyariye muhira watevye kuza kwa muganga cyangwa wabyariye kwa muganga bira- biraba byagenze gute twibwire hama tubwire ikibazo cyanyu
jewe nashatse umugabo ufite imyaka cumi n'indwi ubwo icyo kibazo nagiye kugira kubyara mu cya gatandatu ufite imyaka mirongo itatu n'itatu ubwo byaro cya gatandatu inda yari afashe maze kumufata cyane ngenda ku ivuriro rinegereye ku ivuriro rinegereye nahashyize ku mugoroba ubwo nshya ndaharara bukeye babona birase ko ndi bubyare baca barandindika ku ivuriro rikuru bandinditse ku ivuriro rikuru nshya ndashikayo baca bankorera sezeriyene Mm, maze barakumva.
kunkorera Mhm.
bamaze kunkora sezeriyene ubwo nagize gutya umwana asaza yahwereye maze kuza yahwereye naciye baciye aho basize nduhuka nasanze basizemo isonde iyo sonde asanga aho ndyamye hataraye hamaze gutarara rero naciye nguma ngaho kuko kubera ntari ndabizi ubwo bigezeho ndabibwira muganga muganga abi- ndabimubwiye baca bakuta kunshyiramo isonde basizemo isonde yamazemo iminsi ibiri ku munsi ugira kabiri barayinkura ndataha bityo baranyandikira ndataha maze kuva mu modoka ya ndwara nagize gutya n'ubundi mbona ihise icokoroka ntarashika no mu rugo nshyitse mu rugo umugabo wanditse ndamubwira ati burya byonze narwaye ibintu by'amazi mbona bitemba ntabwo nshaka gusoba Mm.
ubwo rero naciye nyine maraho iminsi itatu mu rugo haciye haza umugenzi aca arambwira ati burya iyo ndabimwiganiye ukuntu bimeze iyo ndwara ntibayivurira ahantu igitega udasubira ku ivuriro wabyariye ko baca bakurungika igitega baciye bahuta baca baranyakira nyine naciye nsubiraho kumusugira kane baca baranyakira nca ndaza ngaho igitega baca baranyakira neza ubu barambuye kweri ndashima ndakomeye ubu ndagenda gusoba nyine nk'uko nahora nsoba ubwa mbere
ni byiza cyane imana ishimwe hama none eveline eh, ufise imyaka ingaho ubu
mfite imyaka mirongo itatu n'itatu Eh, watubwiye yuko watanguye kwibaruka wagiye kubaka ufise imyaka cumi n'indwi ukaba ufise abana batandatu ah, ubona iyo ndwara yoba yatewe nuko ku- kuvyara abo bana ukiri muto canke kuri wewe kuko numvise yuko wagize cesarienne kuri uyu mwana wa nyuma Ah, bish- bi- bishobora kuba vyavuye ku kinone kumbure na muganga araza kukunganira Eh, sinari nzi yuko abantu bagize cesarienne nabo nyene bashobora kugira iki kibazo ca fistula
sinzi nke nka byo byaturutse ku bisono banabanje gutera urumva ko naciye ndara ku ivuriro ndikubise byinshi nagiye gushika ku ivuriro rikuru bukeye Mm.
nibaza hari ko byoba byaravuyeko Mm, abo bandi bana bata- batanu bose wari wabavyaye ibi- bisanzwe wari wabavyaye neza
eh Mm. Eh, kumbure tukigufise ku murongo a- umukenyezi woba uri ariko arakumva muri aka kanya womuhimiriza gukora iki kugira ngo yirinde iki kibazo wagize ahanini uwo muhanuriye
jewe icyo nomuhanura gusa sinovuga ngo nagiye ndabyara n'ingoga kuko naracishamo nkajya no ku buryo ubwo rero icyo nomuhanura numva amenga yobyara nyine abana batandukanye bamaze gukora jyewe nibaza ko byoba byashyitse kubera ha- uwa mbere namukurikije akiri muto ntika koko bakwabaye nko kuruha Mhm.
eee Mm. ego guma ku murongo urakoze cyane rwose eh, niyo dusenga eveline kuri iyo ntahe yanyu umuduhaye nda- ndakeka biko birafasha cyane abariko baratwumva haba aba bakenyezi abigeme canke kumbure n'abagabo bashobora gufasha umukenyezi ah, yahuye n'iki kibazo ariko reka ngaruke kuri muganga Ah, muganga twumvise iki kibazo ca eveline eh, vyavuye kuki ko twumvise yagiriwe cesarienne yabazwe mu kuvyara
ego murakoze murakoze cyane Eh, ahanini ni ugutahura ubwa mbere ingene iyo ndwara ifata ingene ifata ni uko kenshi ishika igihe umukenyezi aba amaze eh, umwanya munini ku bise kenshi ishika ku minsi ibiri hari abakenyezi bashobora kumara nk'iminsi ibiri bari ku giti aha rero ari kuvuga ko umwana bavuga ko aba yagomye aba yagutse byanze yuko ah, arengana Eh, amaze kumara umwanya munini ari mu- muri za nzira acamo kugira ngo avuke bityo gihe ibihimba aba ya- ya- yafyonze amaraso ntaheza ngo asubire gushika aho eh, uwo mwana aba yagome muri icyo gihe utwo duhimba nitwo ca dutoboka Eh, aho umwana aba yagomeye niho niho ca dutoboka hama iyo ntoboro igatiza Ku- uwo kumva rero yuko yakorewe cesariyene nibyo kenshi abo du- twa- twakira no ngaha harimo benshi baba ba- ba- ba- baza bakorewe cesariyene ni kuvuga yuko aba yamaze umwanya munini eh, bagerageza yuko yokwibaruka neza ariko bikanga uburyo baza kugira cesariyene ariko iyo fisura yamaze no iyo ndwara yo mu kigo yamaze yamaze ku- ku- yamaze kumufata aho ni uko ntibaze yuko eh, bamugishiza yene kugira ngo bakuremo umwana eh, ariko iba ya- iba yamaze kumufata umwana aba aba byanze karengane Ni- ni-
birumvikana rero yuko umukenyezi wese atwumva ah, kuta- kutarindira umwanya muremure ari ku gise Ah, hari igihe bishika n'ivyo kuba urugendo ari rurerure gushika kwa muganga canke kumbure akagira aka, akagira ngo si bise akarindira umunsi umwe ibiri akiri kuri ivyo bise ugasanga niho ibibazo bibereye ego none muganga um, umuntu agi- afise fesitura eh, haba ari sezariyene canke haba ari uko kuvyara bisanzwe i- ikintu ca mbere mumukorera iyo mumu- mu- mumwakiriye ni ikihe Ah, yavuze ibintu by'isonde kumbure bamwe bamwe badatahura isonde ni iki ah, mubavura gute
ego eh, indwara yo mu kigo ni indwara eh, novuga ni indwara eh, ibabaza ibabaza cyane ko mwumvise n'ibimenyetso byayo yuko ari ibimenyetso n'ukuri uyifite ah, eh, bituma eh, winumva n'abandi na ca- cyangwa nawe wenyine ugasanga uriko eh, u- uri u- uratinya kujya mu bandi Eh, bagisanga rero icya mbere cyoco tubanza kubakira tukaba abafasha mu byerekeye imyifato n'imibereho tukabasigurira neza icyo fisura icyo iyo ndwara yo mu kigo itari cyo hama tukababwira yuko ari indwara ira kuko baza eh, bamwe baramaze no kwihebura bara- baratunuye bamwe hari igihe usanga bara- n'abasinyantahe baba barabatarumva n'abantu baza no kuri ata- ata eh, bababaye cyane kumva tubanza kubitaho bwa mbere bwoko muri ibyo byerekeye ni- n'imibereho n'imyifato hama mu kuyivura naho hari ubwoko bwinshi tuyivura ko ariko ahanini kenshi tura- turabakora turabakora ariko hari n'abavugwa nk'uko na nawe tuzi igihe imenyekanye hakiri kare na cyane cyane igihe ako gatoboro aba ari gatoya icyo gihe turashobora gukoresha iyo sonde ba- yababwiye hama eh, ugasanga arasubire no gukira tutarinze no kumukora yego murakoze cyane murakoze cyane muganga reka tubandanye ku murongo wa telefone turafise abanywanyi barindiriye nabo nyene turafise desire sabiyumva desire amahoro
amahoro umeze neza ku iradiyo ego turaho turashima namwe
nanjye ndashima n'umutwe mushaje Mm, mwaka mushasha twese Mm, muganga uramufitiye ikibazo canke uba ufise iciyumviro intererano
iki kibazo hamwe n'icyiyumviro
Mhm,
bisanzwe ntuye i bujumbura mhm,
ikibazo ndamubaza mm,
icya mbere ni uko mu burundi kubera iki mu burundi ari imwe kandi abantu bashaka gukora izo ndwara bashobora kuba ari benshi ni iki bo se n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bategekanye mhm.
kugira ngo basi ni mu zindi ntara basi urabona ko iri igitega gusa ni mu zindi ntara ishobore gushikayo ikindi kibazo gira ko wenda mubaza iyo bashitse bakakira nk'umuntu bakaba basanga uburyo ni buke bigaca biba ngombwa kasubira inyuma atakize nizahe mizire bakora ikindi kibazo ndamubaza ah, kugira umuntu atane fitire haba harimo negirijanse cyane cyane z'ahantu yabyariye na cyane cyane nk'abantu babyarira kwa muganga dufate nk'ababyarira kwa muganga ni iki gica gikurikira k'uwo muntu yoba yamwakiye hama akagira izo ngorane nayo nayo gatuzi yuko mu kwakira umu- umuntu wa- aje kwibaruka hariho porotogaramu bakoresha igihe utwaramuza kubibona bo baragisha n'amayikogarafi n'izahe nk'ikizica gikurikira ko umuntu yamwakiye kubera urumva ubuzima bwiwe babwiye muri byanjye hanyuma ku cyerekeye intererano icyo no- nosaba nosaba daboro ko bogira sansibirizasiyo ku bantu basanzwe bari eh, bari mu- mu- mu mu bijejwe no kwakira ababyeyi Mhm.
akabagira sensibilisation ikwiye pana ibyo muri afurika nyine usanga umuntu ah, agira ba- bamugirisha sensibilisation cyangwa foromation igihe habonetse amahera mugabo ku neza y'ababyeyi ni ku neza y'ibibondo nyine kubera umuntu amaze kugira ijya ndwara biba bigoye ukuntu yitaho umwana we murakoze ibyo bibazo nari bifite n'intererano za leta urakoze cyane rwose desire turagushimiye Eh, reka twakire na citizen kugira ngo muganga abishyurire icyarimwe ari uwitwa citizen tubona ngaha kuri facebook uraho neza
ndaho neza ndabasuhuje n'umutumirwa ndamuramukije amahoro amahoro
amahoro cyane ndi i kigali mu rwanda kibagabagogo ni umurenge wa kimironko mu karere ka gasabo ndashaka kubaza muganga ibibazo bitatu indwara ya fistile mu kinyarwanda nyine ni indwara yo bavuga ko ari indwara yo kujojoba ariko kubera ko hari indwara ifata mu myanya y'ibanga ndashaka kumubaza bakunze kuvuga ko iyo umuntu abyara akiri mutoya aba afite ibyago byinshi byo kuba yarwara iyo ndwara nkabaza mu bakuze mu badamu bakuze bamaze gukura kandi batanashatse wenda akiri batoya ko iba yatewe n'iki ko baba bashatse bamaze gukura ikibazo cya kabiri umuntu urwaye fitire ko ari indwara yo mu myanya y'ibanga ashobora gukora imibonano mpuzabitsina ndetse nyiri kuyimukorera nta burwayi ashobora kwanduriramo cyangwa se we nta bundi burwayi yakwandura kubera ko asanganywe icyo kibazo hanyuma akabazo ka nyuma ntaguciriyemo ntaguciriyemo ubanza ugasubiramo icyo kibazo ubajije uti niba afise iyo ndwara ashobora kubandanya akora imibonano mpuzabitsina
yakora imibonano mpuzabitsina nta kibazo ese niba yayikora nta mbogamizi yagira nta burwayi yaterwa niba umukoreye cyangwa we yatera uwo bari kuyikorana hanyuma ikibazo cya gatatu ari nacyo cya nyuma tujya tubona indwara zo mu mafamiye kumva ngo niba mama yararwaye igifu nanjye nzakirwara umwijima ibintu nk'ibyo indwara z'uruhererekane nshaka kumenya niba fitire ishobora kuba muri izo ndwara z'uruhererekane nk'uko tubona kanseri y'inkondo y'umura ubu baragikingira ku bana b'abakobwa bujuje imyaka cumi n'ibiri barayikingirwa fitire niba yaba indwara y'uruhererekane niba nta rukingo rwatangira gutekerezwaho ku buryo yakingirwa noneho uburyo se bundi buvurwa uretse kujya kubagwa hariya kuba haba haje abaganga b'inzobere hanyuma ikindi natezerezaho ni nk'ubukangurambaga buri gihugu cyangwa se buri ntara bagiye bagira ibitaro byihariye by'abagore nk'uko hano mu rwanda tugira ibitaro bya nyirivaya hano ku gisimenti twabonye ibyo bitera imikwege muri congo ko yahawe igihembo cyo kwita ku bagore tugiye tugira abantu nanone nk'aba ngaba bafite umwihariko ku bagore bakurikirana izo ndwara zabo z'umwihariko nabwo ngira ngo byarushaho kuba byiza ubwo noneho aransubiza utwo tubazo dutatu murakoze murakoze cyane citizen reka kumbure kimwe mu bibazo muganga yari yamaze kucishura avuga ati ni kubera iki abakenyezi basanzwe bakuze cyangwa bari mu rugero rwo kubyara bafise iki kibazo yavuze kimwe muri byo ni ukuba barindiriye cyane kujya kwa muganga ugasanga umwana yamanutse cyane hagize ibyononekara fesitira irabaye aravuga ati hari n'uko kubyara abana benshi kuguma uri ku rutaravanako rw'imbanyi ugasanga nabyo nyine byatumye fesitira iba ibyo rero ni bimwe mu bibazo reka ngaruke muganga yishyura ibibazo bya desire muganga ahanini ibibazo bya desire abajije ati ikigo kimwe kumenga ntigikwiye ati mbega ubushikiranganji igihugu mukorana gute bimeze gute hanyuma ati umuganga iyo bibaye kubera uwo mukenyezi yabyariye kwa muganga ariko fesitira ikaba kandi yari bari kumwitaho mbega ni bande babibazwa mbega baca bamukora baca bamuvurira aho nyine bigenda gute cyane cyane nk'ibujumbura haba hasanzwe hari amavuriro ateye imbere bigenda gute hoho barinda kubazana igitega
murakoze cyane icyo navuga ni uko iki kigo urumuri nk'uko babivuze ni ikigo kivu nicyo kigo cyonyine mu gihugu kivura indwara yo mu kigo cyakira abarwayi bose bo mu mihingo yose y'igihugu ndetse turanakira n'abavuye hanze y'igihugu muri congo muri tanzania abo bamwe bamwe turatubona tukabakira hama icyo ni uko kuri iki kigo umukenyezi agwaye ade nta murwayi tumusaba nta byose turabimufasha byose ibikenewe byose turamwambika turamugaburira turamuha n'itike yo gusubira aho yaje ava umva byose byose tubimugirira ku buntu ubu rero yari yari kabaza ati mbega ngo barariha aha twe nta ntibariha ntibariha ndetse nkacasinyira cyane cyane ubushyikiranganji bw'amagara y'abantu butuba hasi n'amashyirahamwe menshi adufasha kugira ngo ibyo bigende neza twavuga nk'ishyirahamwe unfpa twavuga rwara na fondasiyo bona akisiyo umugiraneza ya nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cyacu abo bose baradufasha cyane kugira ngo iyi ndwara tuyivuge kandi tunayikinge tunayikinge tuyivure kandi dukurikirane neza nabo tuba twavuye hanyuma mwishura gutyo hama mbere kino kitangira ko ni uko ubu mbona hari n'abandi n'abandi benshi bamaze gutahura icyo indwara yo mu kigo icyo ari cyo ahantu uvuga nk'aba aba tumaze kubona nk'abarundi kazi baba hanze ahantu uvuga nk'aba nk'aba muri amerika n'abandi mbona bafashe inzira nziza yo gufasha kugira ngo iyi ndwara yo mu kigo ituzwe kandi turanashima intererano zabo hama kubu yavuze ati mbega yoba ari negligence icyo navuga yuko hari nk'uko nabisiguye umukenyezi yibungenze byaba byiza abyaye akabyara mu buryo bwiza akaronswa ubuvuzi bwiza ubuvuzi mvuga ni ubuvuzi bw'imbere y'uko abyara cyangwa igihe aba ariko arabyara cyangwa n'inyuma yamaze kwibaruka ahanini nicyo navuga ngiye ko ku wundi yabagira ati mbega yoba ari indwara y'uruhererekane y'uko wayirwaye mu umuryango ko n'abandi bashobora kuyirwara inyishu ni oya ni oya fisitula indwara yo mu kigo si indwara uyirwara ngo ni ukubera yuko mu muryango iwanyu bayirwaye hano bagira ati mbega ati mbe uwo afite nk'umukenyezi arwaye iyo ndwara yo mu kigo arashobora kurangura nawe amabanga y'abubatse nk'uko twavuze ingene ifata ingene ibimenyetso byayo murumva yuko ari indwara kugira ngo ubane nayo ubane nayo n'abandi bigoye bigoye ari nacyo gituma abagabo benshi baca banata abakenyezi babo bakajya kurondera abandi kubera yuko usanga ari umukenyezi aba afite akamoto kabi murabona yuko umuntu aguma umukwe uguma witeka cyangwa umwanda mukuru akamoto nikaba ari keza hano nuvuga yuko kugira ngo murangure amabanga y'abubatsi ari ibintu bigoye kandi wumva ni n'abakenyezi muvuga ntibaba bari ya risike y'ama infection ya risike y'ama infection kivuga yuko baba bafite igikomere bakuvuga yuko boca barangura amabanga y'abubatsi ibyo umwe ngo byogora
ego birumvikana kuko haba habaye ikibazo muri ibyo bihimba by'irondoka rumva ko bitoba bimushemeye umukenyezi kurangura ayo mabanga y'abubatse urakoze cyane ndumva wishyuye ibibazo bitari bike byabo turafise n'uwundi yitwa siriro siriro ku murongo wa telefone turacyari kumwe siriro mu majambo make turi ko turaja ku musozo w'ikiganiro ariko kaze neza ikibazo cyangwa icyiyumviro
murakoze cyane ndi mu rwanda
ego ndi mu rwanda mu karere ka kayonza yego hari aho byageze sinabasha gukurikira neza kubera akazi nari ndimo ariko nagira ngo mbashe nagira ngo mbaze ikibazo umutumirwa ese umuntu umuntu wahuye n'icyo abaye agifite icyo kibazo akirwaye iyo fisitire ashobora kuba bibaye ngombwa ko abonana n'umugabo ese ashobora kuba yasama ikindi ikindi ni ukubera iki mu ndavuga wenda nko mu rwanda cyangwa se wenda no mu burundi hose ni hamwe abavuzi bavura iyo ndwara bakunze kuba ari bakeya kuki bakunda kubika abaganga b'inzobere ndetse abandi basanzwe kuki batavura iyo ndwara ikindi ntakomerezaho ni ukubera iki hari igihe iyo ndwara umuntu ahura n'icyo kibazo cyo kwangirika gutyo kandi yabyariye kwa muganga icyo gihe biba byatewe n'icyo murakoze cyane urakoze cyane rwose nawe siriro nk'uko tubivuze turi turaja ku musozi w'ikiganiro ariko mbere y'uko dusozera reka nongere ngarure niyo dusenga eveline umukenyezi yaduhaye intahe ikomeye cyane y'ibyamushikiye birumvikana yuko amaze kwiyubaka abana batanu wa gatandatu yaragize ikibazo eveline mbere y'uko turangiza ikiganiro akajambo ka nyuma wodushikiriza woshikiriza na bagenzi bawe kumbure canke no mu rwego rw'ubuvuzi mu gihugu akajambo ka nyuma woba ufise udushikiriza ijambo ni rwawe mbere y'uko muganga yishura ikibazo ca nyuma tugasozera urakoze cane
ni jewe icyo nobivuga ko ni uko nyine zamaze kutugura twiyitiriye
subiramwo uti bamaze kubavura ivurwa igakira kubera ivurwa igakira umuntu yayirwaye yica yihutira kujya kwa muganga aha igitega nyine barayivura nta ngorane zihari
urakoze cyane eveline ati ni ukwihutira kwa muganga murashaka kuvurwa hariho amahirwe yo kuvurwa umuntu agakira turagushimiye cyane eveline
yego nabo murakoze yego muganga rero nk'uko twavuze iki ni ikibazo kitamenyerewe cyane ariko birumvikana yuko abantu batanguye kumenya cyane fistula indwara yo mu kigo indwara yo kujojota yabajije siriro ati abandi baganga bo barashaka kuyivura ni kubera iki hariho bake cyangwa kumbure ni bamwe bamwe bonyine bashaka kuyivura byumvikana yuko kumbure bamwe bashaka kubyibaza ari ukubera ari ikibazo cyo gushona gusa ubivuga ku iki
ego murakoze kuvura fisitire sibo bashoboye kuvura indwara ya fisitire ariko ni bose igihe baba barafite ubumenyi bwo kuyivura bashobora kuyivura yanavuze ati ndemwe baba baganga b'inzobere kenshi fitire kenshi abayivura ni aba baganga bita abajinekorose baba bavura abakenyezi cyangwa abagikorose nabo nyine baba bararonse ubumenyi bundi bwongera kuba bafite kugira ngo bavure neza iyo
hanyuma ku kijyanye n'uko yosubira gusama neza uwo aba yarayirwaye fisitura arashobora gusubira gusama kumbure niba nk'uyu unye eveline yarasamye afite imyaka cumi n'indwi nyuma yaho akayigira muga nyuma yaho yoshobora gusama neza akibaruka
nk'uko yabivuze fisitura n'indwara n'ibyo ivurwa kandi ikira ivurwa kandi igakira ukuvuga yuko umuntu yagoye fitire hama akayivura agakira arasubira mu buzima busanzwe nk'uko yaho ibyo bintu bibyandeze bijya kumuvura abanza akirwara ntakore ibikorwa bimuruhisha cyane ariko haragera igihe agasubira ku mirimo akanibaruka n'abandi bana gusa tuba tubahanura yuko icyo gihe batwaye imbanyi kandi bategereza kujya kwa muganga ku bitaro bakibarukirayo na cyane cyane bagakorerwa ijoro sezariyeni donko basubira kubyara babyaye neza kugira babaye babyara kuko bashobora gushaka isubira ikabafata
urakoze cyane rwose uyu mwariko murumva yari muganga jean de dieu manirambona niwe muyobozi mukuru w'ikigo urumuri center kiri ku bitaro bikuru by'intara ya gitega akaba ari nawe avura abakenyezi abigeme bafise ikibazo c'indwara yo mu kigo indwara yo kujojota indwara ya fistula turagushimiye cyane muganga aho ni naho turangirije ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka ndabashimiye nizera yuko mwahakuye bitari bike ndashimiye n'abari mu buhinga bw'ibyuma nadia taha yamfashije n'abandi mwese mwaterereye mugire umunsi mwiza murakoze